e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso bomme ga re na le mogare wa hi re tsaya matsapa a borre ba tle ba tse matsapa ga go netefatsa fela le gore ba itlhola um eh, ausilebo go bua nnete fela borre ga se ba bantsi ba ba tsayang matsapa ba teng ba batle ba tseye matsapa mare it's one out of ten ba ba tsayang matsapa ke bomme ba bantsi ba e leng gore ba tsaya matsapa bontate ba rotloediwa ke bomme gore ba ye go dira diteko tsa h i v mm, mm-hmm. a a borre batle ba tshwenyego gore ka gongwe motho a ka tswana le mogare kana a sena one a ba tshwenyega a batle ba dulifo fela motho a itsenye kopano fela a ipotse dipotso ka itekanelo ya gage bogolo sota jang ka mogare wa h i nna go ya ka ditlhotlhomiso tsaka ga ba tseye matsapa ebile as ke re ba ke bomme ka gore mm. bomme ke batho ba e leng gore ba tlebe ba go na le dilo tse di ba tshwenyang gore ba itse mogare wa bone bontate ba itse ga ba ile go dira circumcision ka gore tshwanetse a teste before that um eh, bontate ba itse ga e le gore maybe o tsenya di-policy or o etsang gore mm. sengwe ke sone se mo rotloetsang ga se ene fela a tsogang phakela fela a re ke a go itesta le mm. ga molekane wa gagwe wa mme a bua le ena re motho a ka go ka nna yang ga relationship ya rona e kare e ya go gongwe re go itse maemo ke tla itse ga mm. wena o tswa go teng mm, mm-hmm. hmm. zero eight nine eight six zero five six six five re leletse o re o tshwaele ebile o botse dipotso tse di maleba bogoloso thatatang o le rre kana o le mme o itemogela matsapa a gore h rre mo lapeng mo um ga batle go utlwisisa go go dira diteko eh borre bontsi ba nako ga mme a tla ka dikgang tsa gore bona ke tswa go dira diteko mme ke ke tshwaetsegile ke na le mogare wa h i a borre ba amogela dikgang tse wa sentle no ausilebo wa itse kore eo yone go bua nnete hela ke e bua ke e le gore gantsi ya e diragala ya ka ko ke ba dirang ko teng ya ka ke bereka ka bomme ba baimana go thata mo go bone gore um eh, motho wa ntate a feleletse a amogela ga mme ya moraro o tshwaetsegile so mm. ke tle ke ba encourage gore ga ore ga o se nne ready go mmolelela mm. le ka gore o bue le ene more ore ngaka e batla go le bona le babedi gore a mm. kgone go tshwenyega ka gore ngwana o kry-a ga a mo imile le ngwana gage a kere mare le ga ise e go ima fela maybe ga a na a itse gore molekane a ga o ile tleliniking or sepetlele morekwetse gore bua le molekane wa gago moreye ore re kopile gore o tle le ene ka gore go bua ela phatlhalatsa yo tsetsa go tle go di dipalo palo tse di sa nna mpila tsa gore bontate ba ipolaile gore ba di dileng e be le gore nne o e buile fela gore kgate ke na le mogare o tshontsa ba ka mona ikutlo pele Mm, oho ba tshwanetse ba bankeng maikutlo le bone borre ba bomme ga ba tsena ko lapeng ba seka ba bua puo pha fela gore he me gate ke tshimolole ka a r v ehe ee, ke yone pre counseling eo re mo preparele a ke re anong re tse re buya ka bone re re le ka gore o nne o bue le molekane wa gago ka dilo tsa h i v gore tsatsile h i v e nnang tse mo lapeng e se ka nne so se e leng gore e ka re wa se matalela a se mm. makalle ya ka gone o ka seke wa re ai ke photse ke siane maare mm. a kgone go nna le kgwetlho e leng gore o amogela la e leng gore go mm. amogela go tsaya sebaka mm-hmm. 0986056665 e re leletse o re bolele wena motho a re gore a mme gone go bonolo gore go dira diteko ntle le fo o di amogela jang o di amogetse jang di tlisitswe ke mme kgotsa di tlile ka ntlha ya gore o ne o gateletswe mme kgangkgolo fa ke gore a go ile ga nna bonolo mo go wena jaaka re solofetse re le setšhaba gore um eh, borre ke batho ba batileng ke borre ke batho ba kgonang go lela maikutlo a bone go le gongwe fale mme a gone seo se ile sa nna bonolo mo go wena o le motho wa rre mo go 0898605665 kgotsa mme e le mmolelela ka seemo sa go sa mogare wa h i a o ile a se amogela o ile a tsa jang kgang eo tsante re boele mogwe go o oh, okay re na le re na le moretsi mo mogale mo e eh, able dumela eh, re teng o kae ehe eh, re teng able okay a ke nna le nna sa go itlhola a ba boa gote o siame go ra le se siamela o gore a gora gore le wena o siame ee a sa go itlhola a siame go ra re nna Oh, okay abo eh, nna ntse o reditse mo moyeng a ke re tla go tlhalosetsa ehe mama marope fela nna ke ya tlhagantlha e retle ehe re o batla go itse gore ga mme a tswa go itlhola a ba re o siame a gora gore re le ene o siame go ra gore a se ka ya go itlhola le ene ka ntlha gore mme wa gagwe o siame ka kitso e ke na le yone le ka dibuka tse ke di balang ga mme gote ga na mogare wa h i v go botlhokwa gore le rre a ye go itlhola mm. ka gonne bontate mogare o tsaya sebaka o ka tsaya dingwaga gore o tlhagelele mo go bone mme mongwe wa bone o tla itlhagisang pele ke ela tla feleletsang a itse gore o na le mogare yaanong as bontate ba kgona go itesta ka bomme ga mme a re o h i v negative ntate o ipolela gore o siane o kry-e mogare o le ko tlase gore o ka tlhagelela gore boleng ba mogare e leng viral load აგნი ქავრინი და დოსე კანზე ის მაგრამ როგორც არა ეს ორი და ეს ანა მხარი ინი სალა ხორი და დინა კო დინა ხათე დი რიბენ ხადი ქახელა ხოლე მე ე ლინკა დი კარი მოა ბონი ო ო ო და ჩესთან ფოტო დისიპლი ები ხონი დი რიზალტ დი ქახელა so ხო ხო ხორი მოა ლუ მოა აი ჩესთა at least after every 6 weeks ხარო ხანა ნო სასაგუა და ტრიმანი ზუა და სი მ მ borre bontsi ba nako ga ba le ga le ba fa counseling jana ga ba tlile ko go lona e ka tswa ile e kwa ngakeng e ka tswa ile e kwa tleliniking kana e ka tswa ile e kwa um kwa ditirelong dingwe tse di farologaneng tsa go itse ka seemo sa go sa pholo bontsi ba nako ba di amogela jang dikgang tse ei gone ga go nne monate auslebo because okay mama marope fela tla re tla re tseye moretsi ke yo pele ga a kgaoga kgabo dumela ebile bodimela le kae ke teng o kae kgabo ke teng nna ke na le kereng ke potso mm. ke ne ke na le molekane re ra kgaogana dingwaga tse tharo ke ditlile jaanong molekana eh, o um o tshwaetsegile o tshwaetsegile mm. so bothata ba nna go bua nnetela nna ka tshaba ga go itlhola sante ke nna ke nonne ke le fresh nyana yala jang mara go bere dingwaga tse tharo tse di fetile gore ga go ntse yalo go ilwa jang o itsitse leng gore motho o na le mogare o eh wa go fetileng ka December ka December ka gore o nna ga o finyana go ke nnang teng go gae ee yaanong eh, ke bona le nna gore nya mme o ile a lwalanyana ene mm. Mm-hmm. yani dire jang a bontse ke a bua nna ke a thaba go ya nna ke a thaba ke batla go bua maaka ao bana nna tse re ditsa ke re na le councilor ya rona fa o tla go fa maele gore o dire jang a kere okay thank you ehe mama marope fela o na le dingwaga tse tharo a kgaogane le lekgarebe mme mongwagong o fetileng o fitlheletse gore lekgarebe le na le mogare wa h i yaanong a re ene o a tshaba go go testa o itse mare kgang ke gore a re o sentse na itekanetse o sentse na nonne o sentse na phatsima mare o a tshaba wa go lebelela gore a o na le mogare ga go ntse jaana motho a tshaba go diriwa jang um eh, ausilebo nka ranta to ke re to every successful man there is a woman um ntate a se ka nna le se re se bitsang re fear of the unknown a ka tshaba sepe sa sa se itseng a hmm. tseye fela molekane wa age jaaka itse gore molekane wa age o tshwaetsegile ba ba ba ba kgaogane ba na le ba ba ba kgaogane ba na le sebaka sa dingwaga di le tharo ba kgaogane ga ke itse gore a ke ene mme marope fela ona kgaoga kgotsa kgabo ke ene ana santse na reditse mo wirelesseng me eh tswela pele mo go 0898605665 o botse dipotso tse di maleba ga bo re sentse na ya itekanetse no sentse na le shapo sentse na nonna phatsima ya no wa tshaba ga go dira diteko tla tla re feleletsa kgang e le moitsanape wa rona a tla re bolela fela jalo gore letshogo le bathong eh, re tlile ra bua ka lone letshogo le go ba go dirwa jang ka lone gore o tsikeng o nne se kgatlhamela masisi gore o feletse o kgonne go dira um diteko tsa mogare wa h i mamo marope fela ausilabo ehe e ke re a re o na le sebaka se dingwaga di le tharo a kgaogane le molekane mme mo ngwagong o fetileng a ba fitlhela gore molekane o na le mogare wa h i yaanong o a tshaba go a go itlhola ene mme ba ntse ba le dingwaga tse tharo ba ba kgaogane dingwaga tse tharo tseo ausilebo di bontsha gore batho ba ba santse ba ratana ke fela gore yaka ke buile ke santse ke ipoeletsa kere to every successful man there a woman a tlogele go nna le fear of the unknown a se ka tshaba sa sa se itseng wage gore motho wa ka ka gore wena at se o fitile foo ebile o amogetse ke kopa o tsamaye le nna ka gore nako nngwe di-results di ka tla di le negative go bontsha fela mm. gore mm. ntate e sale a mme a tshwaetsegile ka nako eo ntate a ka hmm. tswana le mogare mare o se o tlhagelele viral load ya mmeo e le ko tlase ka ntlha gore o dirisa um eh, mosemelwana gone yanong ke tsaya gore ba itlhokometse ya ka bontsha gore o sa a le montle a itekanetse and go hmm. botlhokwa gore um o itse maemo a gago o se o lwale o se o nne le hmm. sekete se se go rantshe le tsamaya go itse maemo a gago ka gore ga o ka e, wa go testa o lwala wa go lebelela dilo tse pedi kore eo i'm talking from experience because ga mm. ne ke la ke tester ke ne ke tester because ne ke batla go itse maemo aka and that's why le today ke kgonne go ema ka maoto ke kgona go ruta batho gore i'm also h i v positive and mm-hmm. batho ba bontate ga banke ba dumela mo go se ke se buang ba re hai wena o tshaba banna or eng but mm. ke fela gore nka mo gore a tsamaye le wa gage a ye go testa le ene mare di-results mm. tse di ka tlhagelelang a di amogela ehe mara ke re mme o tlhalogantse gore o na le dingwaga tse thara kgaogane le molekane wa gagwe ka bokhutswane x ya gage ya dingwaga tse tharo o fitlheletse gore mo ngwageng o oh. fetileng x eh, e hiv eh, positive ee mare se sengwe gape ke gore ga o testa positive you don't have to mm. think gore mogare o ke o kry-ile mo go mang jang um leng a kere gore ke dilo tse e leng gore mafoko a mararo ao ga o ka tsenya mo tlhaloganyong yago wa go simolola o blame molekane o rileng se se botlhokwa ke gore ga go teng o tshwaetsegile or ga ona mogare itlhole e kgapetsa-kgapetsa ga go tore o tshwaetsegile amogela or o batle ba ba maleba ba e leng gore o ka kry-a thuso mo go bone gore bone ba kgonne yang ya ka bo o na gore ba kgonne yang gore ba eme ka maoto somamabedi e le tlhano metsoso koreng ele ya somelo bongwe mo sešhene sa go motsering fm konka bokamoso e re semeletse ke thulaganyo e o e rediseng o na le nalebo wa mokgatlha re buisana fela jalo ka mogare wa h i le gore borre ba amogela jang seemo se e mo go yone ya bofelong re setsene re ra e araba kgante le fa le tlante re boele mo go yone gore ga ba fiwa di-results tsa bone borre mme e setse ba di solofetseng di-results di tla di re o h i v positive borre ba di tsatsang dikgang tse a ba di amogela bonolo fela kgotsa ei ke mathata um o kre a itse mm. yaka ke tlhotlhoile ka fear of the unknown le fear of knowing mm. ba o kry-ng ba itse gore o tshwaetsegile o mm. di tsaya sample fela a ba re hai no ke siame ke tla bona gore ke etsang wa bona but o kry le gore ba bangwe ga a gore eo ke letshogo o nne le shock a ba feleletsa ipotsa gore o tshwanetse a go ipotsa dipotso a e ba ipha dikarabo tse di sa nnang pitle ga nke ba amogela bontate um eh, bomme bone a kere gantsi ba amogedisiwa ke gore bomme ba e tshwara ka fo bogaleng gape and-e bomme ka puo ya setswana ga ke ee mm. bomme mm-hmm. gore bomme ba na le di-challenges tse e leng gore di dira gore ba feleletse ba amogela so bo ntate bone go bua nnete fela ga se gantsi ba amogela either o blame partner ya nnang le yone that's go le botlhokwa gore re nne le couple counseling e e leng mm. goreng re bua ka yone thata gore ga o itse or o sa itse ga o ya go testa tsa go le molekano wa gago gore ga di-result mm. di tla le di amogele whether di-positive or di-negative mm, mm-hmm. go sa kgathalese gore o mongwe o positive o mongwe negative ee ka gore ka nna ga diragala gore after di dikgwedi tse di rileng o bo o kala ka gore ba bantsi nne o kry a itse mm. a kere maybe a mm. tlhabadile go bolela ntate a tlhabile gore o mm. tloga a kgaogana le ka ntle le ene ntate o ntse itse a ba tshaba go bolela mme ka gore ga ba ga ba bua ka thulaganyo ya HIV i v testing mo relationship ya bone ke nngwe ka dilo tse tshwanetse ba bue ka tsone gore ga di tlhagelela di-results ba kgone go di amogela re kgone go ba fa counseling e maleba ehe mama matlakala marope fela re lebogile thata re lebogetse tshedimosetso e re nwetseng yone mo tsatsi la gompieno le mo nakong e tlang re ee, a leboga ra leboga gore tse re nako ya gago a kere wa re neela yone wa enela bareetsi wa direla setšhaba ra leboga a leboga re lebogile thata ga ke tla re ke a bua fa ke tla be ke senya ke solofela gore ditsetse go le gontsi se ke motsering fm konka bokamoso